turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe ishirahamwe onlct uwe ton frere rigwanya urudandazwa rw'abantu mu burundi risaba abarundikazi baja kurondera ubuzima mu bihugu vy'abarabu kwigengesera ni nyuma y'ibiheruka gushikira umurundikazi yitwa fatuma yirukanywe na coet akisanga ageze muri bena hagutahukanwa mu gihugu c'uburundi ari mu mugwi wabo turiko turavugira abagiye imbere y'uko leta y'uburundi bishyiramo amategeko ni ukuvuga abagiye imbere y'itariki cumi n'indwi z'ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kuko niho aba mbere na mbere batangiye kugenda mu gihugu ca arabi sawudite bagiye hisunzwa amategeko uyu ni metre mbarubukeye atwara ishirahamwe ryigenga onlct we ton frere muri congo naho abigisha bo mu ntara ya kivu y'epfo bari bamaze amezi abiri barahagaritse akazi baraye basubiye mu mirimo yabo agashara bari basavye kudugirizwa ntikadugijwe yamara idonido ni mu kanya reka amakuru yacu tuyahere kuyagezweho irya nino ku isi umurwi ujeje gutunganya amatora mazinga ya maurice wemeje ko urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari rwo rwegukanye intsinzi mu matora yabaye kuwa mungu rwaronse amajwi agera kuri mirongo itandatu n'abiri n'uduce dutandatu ku ijana frederic nkundikije urwo runani kandi rwaronse ibibanza mirongo itandatu kuri mirongo itandatu na bibiri vyo mu nama nshingamateka iyo ntsinzi ihaye ikindi kiringo kira kane urongoye urunani rw'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi navine rangulama yabaye yabaye umushikiranganji wa mbere inshuro zitatu rangulame yatangaje ko kubera iyo ntsinzi ikomeye muri ayo matora ikintu ca mbere gikomeye azogira ari ugufuta ibiro vy'igihugu bijejwe iperereza kugira ngo abanyagihugu bashobore gushikiriza ikibari ku mutima atankomanzi umushikiranganji wa mbere yahora ku butegetsi pravinda jugno ejo ku munsi wa mbere yaremeye ko yatsinzwe amatora yavuze ko yakoze ibishobotse vyose ariko urunani rw'imigambwe icuritse no wiwe rwarushijwe ivya politike tubandanirize muri ghana sentare ntahanyuzwa y'ico gihugu yaraye isubije umugambwe uri ku butegetsi ibibanza bine vyo mu nama nshingamateka vyari bimaze iminsi atawubirimwo n'ubu turacaye kumwe na frederic nkundikije sentare ntahanyuzwa yatangaje iyo ngingo uyu munsi kuwa kabiri yavuze ko ingingo yari yafashwe n'umukuru w'inama nshingamateka ivuga ko hari ibibanza bine bitagira ababiserukira mu nama nshingamateka iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro iyo ngingo rero itumye umugambwe uri ku butegetsi new patriot Democratic Party NPP usubirana ibibanza vyinshi imbere y'amatora atekanijwe kw'igenekezo ry'indwi y'uko kwezi kwa cumi na kabiri umukuru w'uyu mugambwe NPP Alexander Afenyo Mokena yari yitwaye asaba ko sentare ntahinyuzwa yagana ihagarika ingingo yari yafashwe n'umukuru w'inama nshingamateka Alban Bagbin bagbina yari yavuze ko abashingamateka babiri bo mu mugambwe npp hamwe n'umwe wo mu mugambwe national democratic congress bari bayivuyemwo igihe biyandikisha kuzohiganwa nk'abigenga uwundi mu nshingamateka asa n'ushigikiye umugambwe npp nawe yari yiyandikishije ko azohiganwa ku giti cawo ingingo y'umukuru w'inama nshingamateka yari yatumye umugambwe national democratic party uronka ibibanza ijana na mirongo itatu na bitandatu mu nama nshingamateka mu gihe umugambwe npp wa perezida nana akufo ado waciye uronka ibibanza ijana na mirongo itatu na bitanu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya inama ngarukamwaka igira mirongo ibiri n'icenda ku vy'ihindagurika ry'ibihe izwi ku izina rya cop irabandanya kubera ibaku ku murwa mukuru wa azerbaijan abayobozi b'ibihugu cumi na bitatu biza imbere mu kurungika ivyuka vyinshi mu kirere ntibayitavye thomas kamirindi aduha ibindi kuri no nkuru ibi bihugu ni cumi na bitatu bya mbere bifite ibyuka bihumanya ikirere birenga mirongo irindwi ku ijana byose nta mukuru wabyo uri ibaku uhereye kuri bibiri biza ku isonga ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika hiyongereyeho ubuhinde na indoneziya byose uko ari bine nibyo bya mbere bituwe cyane ku isi byihariye ibyuka bihumanya ikirere birenga mirongo ine na kabiri ku ijana perezida emmanuel macron w'ubufaransa nawe ntiyagiye muri iyi nama yitwa cop makumyabiri n'icyenda kandi igihugu cye ari cyo kizigenza mu rugamba rwo kurwanya imihindukire y'ibihe ijambo ry'ibi bikomerezwa ribuze imwe mu ngingo zikomeye z'inama ari ukurebera hamwe uburyo bigomba gutera inkunga imishinga yo gukumira ingaruka z'imihindukire y'ibihe mu bihugu bikennye byo bitanafite uruhare mu konona ikirere ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres ibihugu bikennye ntibikwiye kuva ibaku imbokoboko
muri ibi bihe bikomeye mwe na guverinoma zanyu mukwiye kugendera ku kuri kumwe imari igiye mu mihindagurikire y'ibihe si ubugwa neza ni igishoro kizabyara inyungu
ibihugu by'isi biri mu mishyikirano yo gushyiraho ikigega cyo kugoboka ibihugu bikennye gifite agaciro k'amadolari tiririyoni imwe n'ibice bitatu ni ukuvuga miliyari igihumbi na magana atatu buri mwaka muri iki gihe umugambi wari uwo kugishyiramo amadolari miliyari ijana ku mwaka
igice cya kabiri cacu c'ano makuru tugihere muri repubulika ya demokarasi ya kongo abigisha bo mu mashuri y'intango yo mu karere k'uburezi ka kivu y'epfo ya kabiri baraye basubiye ku mirimo yabo ni nyuma y'amezi arenga abiri bari bamaze muri yegeregere yo gusaba leta kubongera amafaranga y'umushahara leta nayo yigeze ibongera yamara muravyumva muri no nkuru y'umenyesha amakuru wacu vedaste ngabo ari uvira
bimwe mu bigo by'amashuri abanza biri mu mujyi wa uvira birimo epe uvira akisiyo gusaidiya ndetse na epe kara aho ijwi rya amerika ryageze twasanze abanyeshuri barimo kwiga bamwe mu bo twaganiriye bari bafite ibyishimo kuba bongeye kwiga kuko kuva umwaka w'amashuri watangira tariki ya kabiri y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane bo bari bicaye imuhira mu gihe bagenzi babo biga mu mashuri yigenga bigaga nta kibazo umuyobozi uhagarariye urugaga rw'abarimu muri aka karere k'uburezi ka sidi kivu ya kabiri jean pierre irenge avuga yuko nyuma y'inama yabahuje n'abarimu kuri epe munanira biyemeje gushyira imbere inyungu z'uburezi bw'umwana intumwa z'abarimu ndetse n'abayobozi ba sendika bo muri kivu ya kabiri turahamagarira abarimu bo mu bigo by'amashuri abanza bya leta gutangira amasomo kuri uyu wa tariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa cumi na kumwe mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ababyeyi nabo barasabwa kohereza abana ku ishuri 2024 uyu muyobozi avuga yuko bafite icyizere ko leta izumva ubusabe bwabo igateza imbere imibereho ya mwarimu muri iyi ngengo y'imari y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ishara rome n'umwana w'umuhungu wiga mu ishuri ribanza rya epe uvira twamusanze ku ishuri n'abandi banyeshuri barenga mirongo itatu yishimiye kongera kwicara ku ntebe y'ishuri ndishimye cyane kubera twari tumaze igihe kirekire twicaye mu rugo rimwe na rimwe twumvaga ubunebwe twajya ku muhanda tugatinya ko za moto zishobora kutugonga habimana aimable ni umubyeyi ufite abana batatu biga ku mashuri abanza ariko abivimvira yemeza yuko kuva uyu mwaka w'amashuri watangira bamwe muri bo bari basigaye birirwa bazerera ku kiyaga cya tanganyika no ku muhanda mu bisanzwe abana bacu ntibagira ubarihira ntibagira aho biga benshi bari mu ibarabara ariko kubera ko bake batangiye kwiga kandi amashuri yongeye gutangira ya leta ni ukubishimira imana kabisa byatunejereje rwose byatunejereje kabisa kubona abana bahora birirwa mu ibarabara kugeza uno munsi kuva mu kw'icenda umwaka w'ishuri utangiye bakaba batari bwatonde ku mashuri ariko rero kuri uno munsi kabisa imana yabikoze twanezerewe ku bwamwamini irakoze ufite abana batatu biga mu mashuri abanza kuri epe uvira avuga ko n'ubwo ibigo bya leta yigishirizaho byasubukuye imirimo abana be batagiye kwiga uyu munsi kuko atarabagurira ibikoresho by'ishuri abana banje babuze amashakoshi babuze n'ibirato bamwe nibo bafise ibirato ubundi nawe nta kirato afise nicyo cyatumye batajya ku masomo nta mafaranga afise yo kubagurira ayo mashakoshi ntayo nanjye hano ndi sinabura uwonsayidi basi nibura ubushakoshi baba barabitse mu nzu bakabumpa nkabahereza bakajya ku masomo kubera mvize amakaye nubwo aba barimu bo muri aka karere k'uburezi basubukuye imirimo berekana yuko leta itashyize mu bikorwa bimwe mu byo bari bayisabye birimo guhimperekeza abageze mu zabukuru guha imishahara abarimu basha ndetse no guha umwarimu umushahara w'amadolari magana atanu cafundabyo francois yigisha mwaka wa gatandatu ku ishuri ribanza rya epe akisiyo kusaidiya twishimiye kuba iruhande rw'abana kandi nubwo leta itasubije ubusabe bwa mwarimu neza guverinoma nitadusubiza ibyo twayisabye isaha iyo ari yo yose dushobora guhagarika kwigisha aho kuduhemba idolari magana atanu yatwongeje ibihumbi mirongo ine n'umunani by'amakongomani inzobere mu by'uburezi bizimana senegale asanga aho ku gutangira amashuri nyuma y'amezi abiri y'umwaka w'amashuri utangiye bizagira impinduka mu ngengabihe y'amashuri amashuri agira karendiriye agenderwaho amashuri atangiye none ku itariki cumi na zibiri kwa cumi na kumwe yakagombye kuba yaratangiye ku itariki zibiri kwa cyenda urumva ko bitojana kandi amesikore igira desayite igira iminsi igeneye n'ubu baza adapta karindiriye ku iminsi y'amashuri ibyo byo ni seneme padisikitari amashuri yigenga ndetse n'ayisumbuye ya leta yo yatangiye kwigira ku gihe cyari giteganyijwe abarimu bayo bose barahembwa vedese ngabo ijwi rya amerika uvira ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika leta y'u burundi iri mu ruhigi rw'abakozi ihemba batakiri ku kazi rusansuma iheruka kuba mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ubutungane yerekana ko hari abakozi barenga amajana icenda bahembwa batari ku kazi inkuru y'ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi mwisomerwa na thierrive ndayishimiye i kigali mu rwanda ni urusansuma rwakozwe n'abarongoye abakozi aho basanzwe bakorera mu masentare canke mu mavuriro n'ibindi bisata bibukukira uwurongoye umugwi ukurikirana urwo rusasuma Xavier Ngendakumana mu gushikiriza icegeranyo c'ivyavuye muri rusasuma ku mugwa mukuru wa politiki Gitega wa gatanu ku kwezi yasiguye ko byasaba ko umukozi afotorerwa aho akorera hanyuma bikarungikwa mu buhinga ngurukana bumenyi uwakoze rusasuma atavuye aho uwo mukozi asanzwe akorera mu bindi byasabwa nk'uko umukuru w'uyu mugwi yabandanije abishikiriza hasabwa kandi ko hafotogwa karangamuntu yiwe ikarata yo kwivuriza ko hatibagiwe inomero ndangamukozi wa leta inyuma y'ico gikorwa ca mbere harasohotse intonde z'abakozi basasumwe ziramanikwa aho abakozi basanzwe barangurira imirimo yabo utibonye ko akaja kubwira uwamusasumye ko atarimwo canke ko hari ibimuranga bitanditswe neza ku bakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu abantu bagera ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana atandatu na mirongo irindwi na bane basanze hari abagera ku majana indwi na mirongo itanu n'icenda batashoboye gusanga ku mirimo ngo bafate amafoto yabo mu bushikiranganji bw'ubutungane naho hakora abagera ku bihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo umunani na babiri basanze hari abagera ku ijana na mirongo umunani n'icenda nabo nyene bahembwa na leta ariko batabonetse aho vyanditswe ko ariho barangurira imirimo datusi nyandwi umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganji wa mbere yasiguriye abakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganji bubiri bari bitabye inama yo gushikiriza ibyavuye muri rusansuma ati hari amakosa akorwa nkana n'abajejwe gutunganya imishahara mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta hubakwe bifu wa mbere wa vure ni umuntu aba akeneye ubonemo santa muri fishe santare ya fonction publique bakamwafekita bati uyu muntu ni umukozi wa biro provisoire de la sante africa wowe ubifitiye abakozi icumi abo muri fonction publique abadamu bakaba bazi ko umutana ari benshi mirongo ibiri bariko barabahemba hari abakozi ba leta bakukuruka abatakazi abitaba imana abaguma bahembwa hari n'abandi bahindurirwa imirimo bakimukira mu bindi bisata abaguma bahembwa iyo bahora bakora n'iyo bungururijwe bakaronka imishahara ibiri ku kwezi kumwe ibyo rero biva mu gusamara kwa bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi badakura ku rutonde z'abahembwa na leta abakozi bapfa abataye imirimo abakukurutse n'abahinduriwe ubushikiranganji umwunganizi w'umushikiranganji yaciye asaba ko hofatwa ingingo yihuta yotuma bo bikeka ko bahembwa badakora bamenyekane twebwe muri fonction publique turasaba abashikiranganji bakatujyagukiriza bityo tubanze tubihagarisha ntihabandanye hagenda agafaranga kugira ngo abaza bafise ikibazo zo bari ku kivi acanyaruka hama bamuha inkaratasi musubizemo ariko yabanze guhagarara ntaje ko kundi kwezi byodufasha cyane Datus Nyandwi yaramenyesheje ko bazokatirwa imishahara ariko bakiri ku kivi ko bazokwitwara mu mugwi utunganya urwo rusansuma ukorera mu biro by'umushikiranganje wa mbere igituma ni uko mu gihe amakosa yakorewe mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta adashobora gukosorerwayo kandi uwitwaye bizosabwa ko bamusanga aho akorera hanyuma bamutwara bakemeza ko ari umukozi wabo yaragiye ko amenyesha ko iruhande yo kugaruza ayo mahera yibwa leta muri ubwo buryo hari akandi kamaro k'iyo rusansuma datusi nyandwi hamaze kuza icyo twita radiyansiyo radiyo asiyo urashobora gusanga ariyo santere rusange turabya akadoniya tandukanye ifite abakozi bivanga cumi na batanu mugabo usanga n'indi santere rusange ifite abakozi batatu imbere y'uko aza gusaba kumenyereza abakozi irifo dabo rasiyonalize kose tekitiye ese cumi na batanu b'aho hantu barijisitiye kandi raporo yabatatu bari ahantu muganga ndayizigamiye arongoye ishyirahamwe ry'abakorera mu gisata c'ubuganga ati abakozi barabwa mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi mushasha atangura akazi babizi agahevye arasezera iyo adasezeye baramwandikira ko yataye akazi akirukanwa ari uwagiye mu karuhuko ko mu zabukuru nawe arasezererwa ingorane ndazibona mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ko baba batakoze akazi bajejwe canke ko hoba harimwo abakora amakosa muri ubwo bushikiranganje rero hoba amato hoza ari uwayakoze agahanwa ku kibazo c'ico abakozi bo mu gisata c'ubuganga bagiye kunguka kubera urwo rusasuma urongoye iryo shirahamwe riharanira agateka k'abavuzi ati ntihobura ico bunguka mu kazi ko kuvura bikosowe biragira akarusho kuko baguma baharura abakozi batahari kandi dusanzwe dukenye abakozi mu gisata c'amagara y'abantu nico gituma mu kazi ka leta hotezwa imbere ubuhinga bwa none abakozi bagakurikiranwa ku munsi ku munsi kugira ngo leta ntigume yibwa muri ubwo buryo mu ishyirahamwe ntabariza uwurirongoye jean marie nshimirimana nawe abona ko kugira ngo iyo ngendo ituzwe ababifisemo uruhara cane cane abo mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta bofatwa bagahanwa umushikiranganji w'abakozi n'akazi venuste muyabaga aremeza ko ubusuma mwene ubwo buhari ariko hari umugwi washizweho uri kuratohoza ku busuma nk'ubwo uwo mugwi uri kurakora uzotwereka abagize ivyo bintu kandi bateza guhanwa uwaretse gukora ico yateza gukora cyangwa wafashije uwo muntu kugira ayo mahera arengane urumva rero nibaza ko eh, abahanywe barahanywe ariko ntibibuza ko abandi bazoboneka bazohanwa muri kuno kwezi kwa cumi guheze abashingamateka baridogeye cane ubushikiranganji bw'abakozi ba leta babwagirije ko bitumvikana ukugene imishahara y'abakozi ba leta yoharugwa n'umuhinga w'umunyamahanga yibera mu gihugu ca tunisiya bakabona ko ubusuma nk'ubwo butobura abandi nabo bati none mwumva uko atari ukumena amabanga y'igihugu Thierry Ndayishimiye urakoze tukiri ku makuru avugwa ku Burundi ishyirahamwe ONLCT Uwe ton frère rigwanya urudandazwa rw'abantu mu gihugu c'u Burundi risaba abarundikazi baja kurondera ubuzima mu bihugu vy'abarabu kwigengesera bakagenda biciye mu masezerano Burundi bwasinyiraniye n'ibihugu birimwo Kuwait na Oman ni nyuma y'ibiheruka gushikira umurundikazi yitwa Fatuma yirukanywe na Kuwait akisanga ageze muri Benin hagutahukanwa mu Burundi mu kiganiro Maître Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe yagiranye na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yasiguye ko Fatuma ari mu murwi w'abagiye mu bihugu vy'abarabu bidaciye mu masezerano mashasha ahuza Uburundi n'ivyo bihugu nagoma nibutse bariko baracumbiza yuko fatuma ari umugwi w'abakenyezi bagiye gukorera mu gihugu ca bihugu vy'abarabu mu gihugu ca kuwait ubwo n'abandi bagiye bagiye n'ahandi muri za omani n'ahandi ari mu mugwi wabo turiko turavugira bagiye imbere y'uko leta y'uburundi bishyiramo amategeko ni ukuvuga abagiye imbere y'itariki cumi n'indwi z'ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kuko niho aba mbere na mbere batangiye kugenda mu gihugu ca arabi sawudite bagiye hisunzwe amategeko aha nagoma mbwira bariko baratumviriza yuko itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu leta y'uburundi yasinyenera aya masezerano n'igihugu ca arabiya sawudite kuzohora bahanahana abakozi aho rero ayo masezerano amaze kuvuka abakenyezi ba- n'abigeme ba mbere na mbere batangiwe kugenda mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nibo batangura kurira indege aba mbere na mbere rero uwo fatuma twaraye tuga- tugarukanye dufatikanije n'abandi benshi bagizemo nk'uruhara tukamugarukana mu burundi yagiye rero muri uwo imbere y'iyo tariki numva ko ari imbere y'uko iyo tariki batangura kugenda yiciye mu mategeko ya- yashika hanyuma mwebwe mwabigenje gute kugira ngo mubashe kumukura aho indege zo muri kuwait zari zamugejeje twebwe nk'ishyirahamwe ondetse we tomfrere iyo nkuru twayimenye caho ku gipolisi cyo muri kuwait baciye bamuriza indege vyihuta eh, imuzana mu burundi mugabo amaze gushika muri etiyopiya yadisabiya muri etiyopiya iyo ndege ntiyabandanije imuzana i burundi avuga ko umuzana i burundi yaciye ibandanya imujana mu gihugu ca bene ikotonu bica bisigura rero yuko bamujanye mu gihugu atari cyo c'amavukiro yiwe ahubwo bamujanye mu kindi gihugu atari c'amavukiro yiwe aho rero aje- amaze gushika muri ico gihugu ca bene yacagirirayo n'ibindi bibazo kumva nta vyangombwa yari afite vyo kuguma muri ico gihugu ca bene none metre mbarubukeye byabafashe igihe kingana iki mwebwe mu muryango wanyu onrct we tomfrere kugira ngo mumugeze mu burundi byadufashe hafi indwi zitatu kubera mu gihugu cya bene yahashyitse itariki cumi n'icyenda z'ukw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hanyuma aha mu burundi yahashyitse ku w'imana uheze itariki cumi z'ukw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane urumva byafashe by'ukuri rwari urugendo rutoroshe ariko twari twenyine twarafashanije n'abarundi bari muri bene baragize icyo baterera kugira ngo umufasoni atabagwe ko amaze gushika muri bene nuvuga ntiyarafashwe nabi cyane kuko harageze igihe ababijejwe bavuga bati utarose abantu baza kugutora b'iwanyu ngaha igipolisi cyo muri bene turagutanze cyangwa tugupfunge tugucire urubanza hanyuma rero turashimiye cyane mbere y'ishyirahamwe ryacu ons wetomfure bonera ryo gushimira bose bagize uruhara muri iki kibazo kuko twaciye twese duhaguruka isi yose irahagurutse mbere natwe turimo amere turaronka umuntu yashoboye kumutora umurundi twavuganye nawe ari muri bene aramutora amujana mu ihoteli ihoteli abamo avuye mu gipolisi kuko iyo ahaguma icyo gipolisi kiba cyavuze gice kimupfunga ariko icyo gihe mbere ashikacagwarira iyo muri iyo hoteli kubera umutima waciye uduga kubera ibyo bibazo yariko arahura navyo atashobora nyine kuvyihanganira umutima uca uraduga aca yinjira ibitaro turashobora kuronka abadufasha bari hariya bamufasha ari mu bitaro turafashanya twese aho turi hose amaze ari gusohoka mu bitaro bisohotse yakiza imana ishimwe niho rero twaca dufashanya n'abandi kugira ngo bashobore gutahukanwa i burundi metere mbarubukeye ni iki muteganya gukora noneho aho uwo mudamu fatuma amariye kugera mu burundi twebwe imbere ko twishurije ikibazo ni uko twagomba dusabe abariko baratumviza yuko yuko tugomba dusabe abarundi n'abarundi canke abakenyezi cane cane bifuza kuja gukorera mu bihugu vyo hanze y'igihugu cane cane ibihugu vy'abarabu n'ahandi yuko twobahanura yuko bogenda mu ivyo bihugu bisunze amategeko leta y'uburundi yaracinzira y'amategeko bategeza kuzocamwo gutyo bashobore gukingirwa reka mbere bafite no ku kazi ntibaze bagireyo ibibazo icyo dushaka twifuza gufasha rero uwo mukenyezi twamaze gutahukana mu burundi icya mbere ni uko fagitire y'ibyo yakoresheje byose yakeneye byose iraheza kurihwa tuzoheza tumufashe kuyiriha icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko tuzoca tumufasha nk'uko tukama dufasha n'abandi basanzwe abo dukura hanze cyangwa abaza cyangwa abo dutwankazira ngaha nyine mu burundi twarasize amakoperative twarakiriye amakoperative twasize amakoperative twise niho agaciro kandi amakoperative twashyizeho niyo abo bakenyezi bose bahuye n'ibyo bibazo tuca tubashyiramo kugira tubafashirizemo hari abo tumaze guha imitahe yo kudandaza gukora korora kurima no kudandaza kandi biriko birabafasha rwose abakenyezi murakoze cyane metre prime mbarubukeye
ijwi ry'amerika tubandanirize kuganiro amerikana kigaruka ku bivugwa muri amerika ivyayiranze muri kahise n'ibishobora kuyibako muri kazoza icuno munsi mwagiteguriwe na thomas kamirindi
mwaramutse neza abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika batoye perezida wabo wa mirongo ine na karindwi donald trump abahanga mu bya politiki bemeza ko azanye amatwara n'imigambi bishobora guhindura igihugu nyamara aya matora y'umukuru w'igihugu siyo yaba abaye aya mbere yaba ahinduye bidasubirwaho amateka y'amerika yose ntitwayava inyuma twibandirire kuri make cyane hamwe namwe ikaze mu kiganiro amerikana duhere ku matora y'imfura yatangije byose aya mbere na mbere yabaye kuva ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'umunani kugera ku itariki ya karindwi y'ukwa mbere igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda george washington yatorewe kuba perezida wa mbere itegeko nshinga ntiryavugaga inshuro ntarengwa yemerewe cyangwa abujijwe kwiyamamaza ariko arangije manda ya kabiri mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na karindwi yatanze urugero yanga kwiyamamariza iya gatatu itorwa rye ryasize umurage n'ihame byo guhererekanya ubutegetsi mu ituze n'amahoro no kutabutsimbararaho amatora ya cumi n'icyenda yabaye mu kwa cumi na kumwe igihumbi magana umunani na mirongo itandatu leta zo mu majyepfo y'igihugu zari zigikomeye cyane ku bucakara bw'abirabura izo mu majyaruguru zari zarabuciye zirimo Illinois niyo Abraham Lincoln yakomokagamo kandi nawe ubwe ku giti cye yarwanyaga ubucakara yatsinze amatora biba imbarutso y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu civil war mu cyongereza iyi ntambara yatangiye mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe irangira mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu lincoln yarwaniye ko igihugu kidacikamo kabiri yabigezeho intambara kandi yasize ubucakara bucitse burundu mu gihugu cyose ariko yagiteye n'ibikomere bikomeye kugera n'ubu bitaromoka nk'uko abahanga babyemeza iri mu byahinduye isura y'igihugu bidasubirwaho amatora ya mirongo itatu na karindwi yabaye mu kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri amerika yari mu nzitane z'ibibazo by'ubukungu bikomeye cyane bise great depression mu cyongereza franklin delano roosevelt yarayatsinze ahita ashyiraho umugambi ukomeye wo kuzahura igihugu winjiye mu mateka ku izina rya new deal bishatse nko kuvuga isezerano rishya wabyaye impinduka zitarasibangana nk'imihanda migari cyane kandi miremire cyane yahuje bwa mbere leta zigize igihugu amavugurura akomeye mu buhinzi inganda ubucuruzi amabanki n'ibigo by'imari n'ubwiteganyirize bw'abakozi n'ubw'abaturage bageze mu zabukuru muri rusange mu rwego rwa politiki roosevelt niwe wenyine mu mateka y'amerika warengeje manda ebyiri yatowe inshuro enye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane yitabye imana ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu amaze amezi abiri yimitswe muri manda ya kane na nyuma y'imyaka irenga cumi n'ibiri yari amaze ku butegetsi amaze kwigendera amajwi yarazamutse cyane kugira ngo igihugu gisubire ku muco wa manda ebyiri byabyaye ivugurura rya makumyabiri na kabiri ry'itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu gutegeka manda zirenze ebyiri zaba zikurikirana zaba zidakurikirana ryemejwe burundu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe politiki za roosevelt n'ubu ziracyari icyitegererezo mu ntambara ya kabiri y'isi yose kandi yafashije ibihugu by'inshuti za amerika kuyirwana yayoboye igihugu ku buryo bwabaye intangiriro yo kuyobora isi kwa leta zunze ubumwe za amerika ijwi rya amerika amatora ya mirongo ine na kane yabaye mu kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu amerika yari mu munezero n'umudabagiro mu rwego rw'ubukungu nyamara ntibyageraga ku baturage bayo bose ubusumbane hagati y'umugabo n'umugore ivangura gukumira no guheza bishingiye ku moko n'igitsina byari nk'umuco wemewe john f kennedy yatorewe kuba perezida wa mirongo itatu na gatanu yaharaniye uburenganzira ntavogerwa bwa buri muturage civil rights mu cyongereza nubwo yishwe mu kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu atararangiza manda ye imishinga yasize yaratangije yavuyemo amategeko abiri akomeye yahinduye cyane isura y'igihugu itegeko ryitwa civil rights act ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane rica ivanguramoko n'ivangurabitsina mu kazi mu burezi n'ahantu hose hahurirwa n'abantu benshi naho itegeko ryitwa voting rights act ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu rivuga ko buri muturage wese afite uburenganzira ntavogerwa bwo gutora no gutorwa kandi ko inzitizi zose zibubangamiye zinyuranyije n'itegeko nshinga by'umwihariko aya mategeko arengera abirabura bari barahejwe muri byose abashakashatsi bemeza ko ari amwe mu yagize ingaruka n'impinduka bitazasubira inyuma mu matora ya mirongo itanu na gatandatu yo mu kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri n'umunani amerika yahisemo barack obama ayibera perezida wa mirongo ine na kane yanditse amateka abaye umukuru w'igihugu wa mbere na mbere w'ibara nk'uko abanyamerika bita abirabura bityo abashakashatsi bemeza ko itorwa rye ari revolution revolution nanone cyane cyane ariko ku kibazo cy'ubwishingizi mu buvuzi itegeko yashyizeho ryitwa affordable care act bakunze kwita obama care ryahinduye ubuzima bw'abanyamerika amamiliyoni uretse ibyo ariko abashakashatsi bemeza ko itorwa rye ryasize umurage utazasibangana w'icyizere nk'uko ariyo yari intero n'inyikirizo y'igihe yiyamamazaga nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi ijwi rya amerika no ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro ari kumwe na diane ninahazwe dushimire etienne karekezi yaraduhagarikiye na nadia tahayani muhinga bw'ibyuma twemi tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose